muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwese mwese mwiriwe neza ni thomas kamirindo basuhuza radiyo ijwi ry'amerika ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mudukurikire kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ni ku mirongo migufi muri isanga rero ni mu kanya
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyi aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
muri isanga rero buri mwaka guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika ikoresha tombola itanga uruhushya bita green card mu cyongereza rwo kujya gutura no gukora muri amerika abayikoze mu kwezi kwa cumi n'ukwa cumi na kumwe mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ubu bashobora kujya kureba ko batoranijwe bikorerwa ku rubuga rwa interineti dv lottery akadomo state akadomo gov rwa minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika bikorwa rero guhera ku itariki ya karindwi y'uku kwezi kwa gatanu turimo biza bikazageza ku itariki ya mirongo itatu y'ukwa cyenda ibihumbi bibiri na makumyabiri hagati aho ariko abatomboye mu mwaka wabanjirije ni ukuvuga mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi bashobora gukomeza nabo kureba ko batowe kugera ku itariki ya mirongo itatu y'ukwa cyenda k'uyu mwaka kureba ko wagize amahirwe bikorwa bite igikurikiraho ni iki iyo usanze waratoranyijwe nanone turifashisha mukama dios aba hano muri leta zunze ubumwe za amerika muri leta ya north carolina ni umuyobozi w'umuryango witwa dv blessed family simbatindiye rero mukama we uraho neza mwaho neza kamirinda uraho urakomeye rwose turaho turakomeye cyane nongeye kugushimira byimaze yuko nanone uduhaye iyi saha nzima kuko ibi bintu bya dv lottery nabonye abanyarwanda n'abarundi ba- bibatera amatsiko cyane bagashaka kumenya uko bikorwa n'uko bikurikiraho ndagushimiye cyane rero
yego cyane nawe murakoze nuko hagati aho rwose ariko waza- wabanza ukatwibutsa umuryango dv blessed family icyo ari cyo n'icyo ugamije
yego Ah, umuryango divi buresi family ah, ni umuryango wagiyeho ah, hashize imyaka igera ku munani watangiye gukora neza mu bihumbi bibiri na cumi na kane Ah, ikintu wari ugamije ni umuryango udaharanira inyungu mbere na mbere nta kiguzi nta mafaranga ni umuryango ah, duhuza abantu baba babaye selected ni tukabahereza ukuvuga information.
batoranijwe muri iriya tombora Eh, baba baba batoranyijwe muri ino tombora ryo gukinira ah, green card Ah, hanyuma tukabaha informasiyo bakeneye kuko usanga iyo ma- niyo u- iyo umaze gukina ugatomborwa ntubuze igikurikiraho hari abahita babyuka bajya kuri embassy baza umubare babaha viza ibyo rero nibyo tuvanaho tukababwira ibikurikira uko bigenda procedure uko procedure imara umwaka wose ni ukuvuga ngo ni ibyo ni ubwo buryo tubafashamo kugeza babonye viza zabo kugeza bageze muri amerika tugakomeza tukabakurikirana ariko se yego noneho reka tuvuge umuntu abako- abonye byose i- inzira zose zinyuzemo noneho abonye viza yo kuza muri amerika Mm.
gusa ku- akenera aderese kugira ngo asabe viza akenera aderese y'umuntu wo muri amerika ushobora kumwakira iyo agiye gusaba viza mwebwe mushobora kumuha mbese kumuha kumushingira igiti mukamuha aderese yanyu ku buryo yayikoresha kugi- asaba viza
Ah, ibyo bintu rero ah, reka mbisobanure neza ah, bitewe n'uburyo ah, twitanze tugafashanya abantu Ah, harimo ubundi abantu mu rwanda cyangwa mu burundi akenshi baba bafite inshuti ah, hano muri amerika cyangwa abavandimwe mu kuzuza hari fomu yo gusaba viza baba bakeneye kuzuza nyuma yo ku- yo gu- yo kubona ko batombowe bakenera rero umuntu bakenera aderesi z'umuntu utuye muri amerika Mhm.
twebwe tureba abantu ntabwo dufata rusange ngo tubabwire ngo dufite aderesi z'abantu reka tubabahe ahubwo icyo dukora buri muntu arashaka ku giti cyiwe ariko twabona abo bantu bakeya babuze umuntu neza tukaba dushobora kuba kubahuza n'abantu bageze hano mbere nabo bafashijwe ubwo ni ubu- ni ubufasha du- dutanga ariko buba buri ah, nka ka sipesiyare ntabwo ari ubufasha dutanga tubwijeje abantu ko tugomba kubikora Ah, nkanjye ku giti cyanjye mu myaka yashize nagendaga ah, nakira abantu Mhm.
ariko ah, wa- usanga hari n'abahita bagira ubunebwe bwo kugira abo bashaka bazi ko iyo serivisi turi buyiporovayidinge turi buyitange kandi mu by'ukuri ah, ah, ahubwo tu- tubabwira ko ibikenewe Mhm.
Ah, eh, bikenewe umuntu kubona aderese cyane iyo wuzuza iyi fomu i- i- cyangwa i- i- i- iyi apurikasiyo isaba viza nyuma yo kuba- yo kuba watombowe icyo uba ukeneye ni aderese ni umuntu uguha amazina ye nimero za telefone na aderese z'ahantu atuye Mhm.
niyo yabiguha ukabona uko wuzuza hanyuma waza- ya- yazaba atabashije kukwakira ukaba wazabona gusa washaka- wazashaka undi nyuma ukamuhindura birashoboka birashoboka ko wahindura umuntu wamubonye nyuma wanabonye viza utandukanye n'uwo wakoresheje ah, u- ut- utan- wuzuza iyi iyi fomu yo- yo gusaba viza Mhm.
ibyo rero nibyo dusobanurira abantu bakabimenya kuko utamubonye ntabwo ubasha kurangiza ah, iyi fomu ngo uyuzuze neza Ye.
Mm.
hanyuma aho ngaho ariko dusubiye inyuma gatoya Yego.
M- yego insanganyamatsiko y'ubu ngubu ni ukujya kureba ko batoranijwe abakoze tombora noneho Mhm.
ukabasobanurira n'inzira zose bashobora kunyuramo kugira ngo bagere muri amerika nyuma yo kuba baratoranijwe ariko rero nyine dusubiye inyuma hari umunywanyi w'ijwi ry'amerika witwa Im- uwimana izayi ntabwo yatwandikiye aho ari ariko mbi- mbirebye neza ashobora kuba ari umunyarwanda yabajije ati bisaba iki kujya muri tombora
Ah, kugeza ubu ngubu uko itegeko rivuga ah, nta i- ikintu bisaba ni ukuba urengeje imyaka cumi n'umunani y'amavuko Ah, ukaba byiza ko uba wararangije amashuri ya segonderi tugendeye kuri egisperiyanse y'abagiye babaselect- ah, batomborwa bakanakomeza ibyo bintu kuba ufite iyo myaka y'ubukure ukaba wanarangije segonderi ni ibyo bintu bisaba u- u- igihugu icyo waba uri cyo- icya- urimo icyo ari cyo cyose cyo muri afurika uvanyemo ibihugu biba byara- byarujuje umubare nka- nka nigeria ariko abandi mu rwanda mu burundi kenya congo ba- ba- nta kindi kintu kidasanzwe ntabwo basaba kuba uzi ururimi runaka cyangwa iki ni ukuba ufite warangije amashuri yisumbuye kuko diporome nicyo kintu cya mbere bareba hanyuma no kuba wuje- utari umumineri cyangwa se utari munsi y'imyaka y'ubukure Nu- ndumva icyo Ye- kintu iyo iyo ucyujuje uba ushobora gukina tombora uravuze ngo ururimi ntabwo rukenewe kandi muri amerika bavuga icyongereza ubwo abantu batavuga icyongereza ntabwo bab- nabo bashobora gutombora
barashobora gutomborwa rwose kuko ah, cyane ibihugu byo muri afurika bikoresha igifaransa cyangwa se n'u rwanda ru- rwinjiye mu cyongereza nyuma ubu muri ambasade yo mu rwanda ah, ya amerika iri mu rwanda yemera umuntu gukora interiviyu mu kinyarwanda mu cyongereza no mu gifaransa Mhm.
rero kuba utazi icyongereza ntabwo byaba inzitizi y'uko utakina ahubwo wakina wamara gutomborwa ukazajya mu dushuri duto duto tukwigisha ururimi rwo kuvuga ariko wazanakijya wazanakiga wageze ahangaha kugeza ubu ngubu iyo ntabwo ari inzitizi ituma umuntu atakina tombora radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro murisanga umushyitsi ni mukama diyos ayobora umuryango witwa divi blessed family ni umuryango uha inama abantu batomboye muri divi lottery ni tombora itanga uruhushya rwo kuza gutura no gukora muri amerika bita green card mu cyongereza kuri telefone dufite demokrate na augustin duhere kuri demokrate demokrate we wiriwe
muri cyane buryo bya amerika ufite akabazo cyangwa icyiyumviro
akabazo gusa ahubwo ni kenshi Mhm.
yego bashobora bari mu nyubako ry'amerika
uti
impande bari mu nyubako ry'amerika Eh, twiriwe neza rwose ariko se umurongo wawe ko utameze neza wajya ku ruhande gatoya hari wajya ku ruhande gatoya kubera ko ntabwo tukumva neza ntabwo tukwakira neza bo jya ndi ko ndabumva neza cyane namwe ye ubu noneho turakumva yego komeza abandanye yego hanyuma ku bijyanye n'iryo to- n'iyo tombora Mhm,
numvise ko ari igitekerezo cyiza cyane rwose mhm.
ariko nanjye nk'uko ndanga mu burundi nashaka uyu mutumire adutoma atubwire i- igisabwa muri tombora uko byagenda
ariko yari amaze kubisobanura demokra
yego nabyumvise yabivuze yuko kugira ngo umuntu yinjire muri tombora ni uko aba akwije imyaka irenga cumi n'umunani kuduga Eh, kandi kandi akaba yarangije n'amashuri ya segonderi aha
none ndabyumvise byose nkanze aho mpagaze ibyo ndabikwije aha
ariko nis- nshaka yanze kwinjira muri tombora kugira ngo nanjye nshobore kuronka iyo girini kadi Eh, yo kuza gutura muri amerika no gukorerayo yego
ndashaka rero an- an- angira inama uko byagenda kugira ngo umuntu ashobore gushika aje ku- kuzomenya ko ari mu batowe
ariko wowe ntabwo urayikora
oya ntabwo ndayikora ahubwo n'uyu munsi nanjye ngiye kuvuga nkajya mbona icyo iyo- icyo kiganiro magiteguye ye demokarate noneho reka umutumirwa akubwire amatariki tombora ikorerwaho yongera gusubiriremo n'ibindi bishobora kuba bisabwa ku- i- i- usibye nyine gukura no kuba warize segonderi urakoze cyane
yego namwe murakoze ku kiganiro cy'umubwe neza ye komera mukama we yego
tombora ikorerwa he ikorerwa ikorwa ryari
Ah, tomborwa ah, tombora iko- ikorwa bu- buri mwaka mu kwezi kwa cumi Ah, imara ukwezi ubundi itangira ku itariki eshatu z'ukwezi kwa cumi ikarangira ku itariki eshatu cyangwa esheshatu z'ukwa cumi na kumwe keretse iyo habaye impinduka zituma bigezaho amatariki nk'ibyabaye ubushize ariko nabwo ba- barayamenyesha bakavuga ati ah, twigijeho itariki izi n'izi bitewe n'ibyuma ibyo ni ni ikibazo cya tekinike cyaba cyabayeho ariko ubundi iteganyijwe gukorwa mu kwezi kwa cumi ikarangira mu kwa cumi na kumwe kwa buri mwaka mbere yaho nta handi nta nta yandi matariki ntabwo wajya gutombora mu kwa cyenda cyangwa mu kwa cumi n'abiri ni uko kwezi kwa cumi kura- birangirana n'ukwa n'ukwa cumi na kumwe ko gutangira Eh, ni website ujyaho yitwa ah, du- ah, www.bizerotary.state.gov Ah, biri mu cyongereza ariko ah, uburyo ah, abantu udakoresha icyongereza cyangwa uburyo ba- babikoramo neza ugiye ubya- u- ubi- ubishatse muri google cyangwa muri google ah, bakakwereka iyo website ukayibona ko ari ikintu cyangombwa ah, nasobanura aho ngaho abantu baba bagomba kwitondera hari ama ah, ama website menshi aba avuga ngo ni green card ariko iyo ubonye idaherwa ah, na dot state dot gov ntabwo iba ari iya iya iya leta zu- iya guverinoma ya amerika mu byo ugomba rero kwitondera ama website yose adaherwa ni- n'iyo dot state dot gov ntabwo uba ugomba kuyizera Ah, niyo mpamvu ugomba gusacinga cyangwa se kureba muri google ukareba iyo website ukamenya ko ari iya guverinoma u- ugiye kwapurayinga ahantu ha nyakuri nicyo kintu navuga nanone rero twunganiranye hari abantu bashobora kuko uvuze iby'ayo ma website aba ari atari yo nyakuri atari atari iya leta ya- atari iya leta zunze ubumwe za amerika zo zirishyuza zo ariko iyi zirishyuza yego Mhm.
komeza Barakubwira komeza ngo ni amafaranga uzatanga amafaranga icyo navuga kuri iyi ngi kuri iyi tombora nta mafaranga na make na make basaba ni ubuntu izindi ni iziba zishaka kurya amafaranga y'abantu gusa ntacyo cyane zibamariye rwose zirahari nyinshi cyane ni ukuzitondera ntacyo ziba zibamariye kubera ko abazinyuzeho ntabwo batomborwa reka reka Eh, ntaho biba bihuriye rwose na leta Mhm. ntaho pe yego ni ubuntu rero kuri Mm.
website wazi itatu akadomo dv lottery mu ijambo rimwe akadomo state akadomo gov niyo ngiyo niyo batomboreraho buri mwaka niyo ngiyo niyo ngiyo buri mwaka buri mwaka uba iyo ugiyeho uba ureba ah, ni abatom- abakinnye umwaka ushize wa bibiri na cumi n'icyenda cumi n'umunani ushyira bibiri na cumi n'icyenda n'abakinnye ah, bari muri uyu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda kugeza bibiri na makumyabiri na makumyabiri eh, nibo ubu ngubu baba bashobora kureba ko batombowe cyangwa se ah, ba- nibo ba- bari muri iyo myaka ubu ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo tombora yindi izatangira mu kwa cumi uyu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda abo Mm.
ni abaza- ni abazagenda muri bibiri na makumyabiri na rimwe ijwi rya amerika kuri telefone kandi dufite na augustin augustin wiriwe
mwiriwe akabazo cyangwa igitekerezo
Eh, akabazo nashaka kubaza uwo mutumirwa wacu Mhm.
none haba hari ahantu hafite nk'icyicaro mu bihugu byacu byo muri afurika ku buryo ukeneye ibindi bisobanuro babiguha buri munsi
urashaka kuvuga uyu muryango w'umutumirwa mukamadios dv blessed Eh.
family
yego eh reka ahita agusubiza urakoze murakoze murakoze ye mukama we Mm.
hari ishami mufite mu rwanda cyangwa mu burundi
aha aho rero navuga ko ah, ishami uburyo kuri ubu ngubu ibintu bimeze ni tekinoloji dukoresha cyangwa se ni social media ah, kubera yuko abantu mm, muri kubyumva ab- nta shami dushobora gushinga ngo rigire icyicaro kuko abantu bose tuba turi kumwe ni ababa bari mu rugendo ni ababa bagiye kwimuka bava muri afurika baza muri amerika rero ntabwo twifashisha abantu batatombowe ngo babe badusigarira aho ngaho mu rwanda cyangwa mu burundi ahubwo icyo dukora ni uko ari kontakiti dukoresha ah, cyangwa se ah, facebook na whatsapp hanyuma abo bantu kuko iyo tumaze gukonekita wamaze ku- ku- kuza ah, tukaguhereza inforomasiyo ukabona viza yawe ukimukira muri amerika nta kindi cyicaro uba ukeneye muri afurika gusa icyo dukora buri mwaka nk'ubu ngubu bibiri na cumi n'icyenda dushyiraho komite ifasha abantu bari kuri tere cyangwa se bari mu rwanda cyangwa bari mu burundi ikababwira ibyo gukora ariko iyo komite nayo irangirana n'uwo mwaka nk'ubu ba demiri diziti cyangwa ba bibiri na cumi n'umunani bose baraje bageze hano muri amerika ni ukuvuga ngo hari aba bibiri na cumi n'icyenda abo ni ababafasha mu, mu, mu buzima bwa buri munsi ariko nabo baba bari mu rugendo Ah, dukora uburyo dutora komite ifasha abo bantu kubuzuriza amafomu kubabwira izindi nama kubakoresha inama bagahura ah, imbonankubone ariko abo bantu dukoresha tubona yu- ba- ni ababa bazagenda mu mpera z'umwaka bafite nimero zizatombo- zizagerwaho mu mpera z'umwaka uburyo bazarangiza gufasha abo ngabo bagasigaho abandi mu wundi mwaka watombowe uko bagakomeza gufashanya n'uko kuntu dukora icyicaro cyacu tugikora iyo twamaze kubona abo bantu babaye ah, batombowe Eh, niko Ye- nabisobanurira yego Mm.
ijwi rya amerika ikiganiro muri isanga ibya tombora ya green card nibyo tuganiraho na mukamadios kuri telefone turi kumwe na jerome jerome we jerome jerome ah, nari ngize ngo wabuze nu ndahari e, uri hehe
ndi mu rwanda mu rwanda mu kihe cyerekezo
mu ntara y'iburasirazuba ye ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
Eh, ikibazo nyine ni uburyo umuntu yabona ya- ya- yasobanukirwa byinshi yo ku bijyanye n'iyo tombora
subiramo
ikibazo ni ni uburyo umuntu yasobanukirwa biruseho ku bijyanye n'iyo tombora
ariko se jerome sinzi nimba wakurikiye iki kiganiro mu by'ukuri rwose ko yabisobanuye bihagije reka noneho nkugire inama Eh, basigira inama reka nkugire inama uze kujya ku rubuga rwacu rwa interineti wazitatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu ahanditse ibiganiro murisanga iki kiganiro uze kongera kucyumva inama zose zirimo
Eh, sawa ye urakoze cyane
Eh, ye nuko mukama we
karame cyane n- ubu ngubu noneho kuko ntabwo twakomeza kuvuga ngo bikorwa gute kubera ko bi- tuzabigarukaho mu kwezi kwa cumi ahubwo noneho twibande ubu ngubu n'abantu bose bumva ijwi ry'amerika baza kuza ku mirongo mbasabe rwose twibande noneho ubu ngubu ibirimo bikorwa n'iki tombora yarabaye yararangiye twabyibukije uko byakozwe uko bikorwa none rero ubu ngubu ni iki kirimo gikorwa ikirimo gikorwa ni ukugenda ukajya kureba ko watomboye hagati aho mbwira abateze amatwi ijwi rya amerika ko u- urwo rubuga mbese iyo ukanze kuri divi lotori akadomo siteti dati gov akadomo gov aho ukanda ugera ahantu ukabona hejuru ibumoso handitse us department of state ni ukuvuga minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika hanyuma ukabona iyo tombora uko imeze ukabona ahantu handitswe continue continue ni ukuvuga ngo komeza aho ngaho niho ukanda noneho akakujyana aho ushyiramo nimero n'ibindi byose usabwa kugira ngo urebe nimba waratomboye mukama ibyo mvuze nibyo ibyo uvuze nibyo rwose Mhm.
Mm, Aho- aho ngaho u- uhita ubonaho aho ba- handitse ngo check status cyangwa se gucekinga ah, ko watsinze Eh, ugakora continue nk'uko wabivuze hanyuma ugahita ubona ah, aho bagushyira aho ushyiramo nimero baba baraguhaye n'amazina wakoresheje hari aho reka mvugeho gatoya ah, hari aba- abavuga ngo ah, ibyo babahaye kuzuzamo ntabwo biri gukunda Mhm.
ahanini hari ikibazo abantu bo mu rwanda cyangwa mu- mu burundi kubera igifaransa n'icyongereza bagenda bitiranya preno na no Mu- muri amerika last name na, na, na first name usanga last name buri gihe ari itangira none ugasanga umuntu yitwa yitwa wenda anje ah, ah, mutoni ugasanga yanditse anje mutoni gutyo anje ryabaye izina ry- ryabaye last name noneho ya- bamubwira ngo shyiramo last name cyangwa family name agashyiramo mutoni ugasanga ntabwo ah, biri gukunda icyo gihe rero nababwira ngo muri aho hantu ha last name cyangwa family name mujye mu- mugerageza n'ibyanga mushyiremo irindi zina anje cyangwa se ngo mutoni ni urugero natanze hanyuma rimwe rishobora gukunda aho kugira bavuge ngo byarapfuye cyangwa njye ntabwo biri gukunda naho hantu hakunze kuba ikibazo hanyuma rero wamara gushyiramo nimero baguhaye igihe watomboraga ushyizemo n'izina ryawe baba bagusaba izina rya so na nyoko ariko nk'uko umaze kurisobanura hari igihe uba warashyizemo irindi ritari irya so na nyoko warashyizemo hanje aho gushyiramo mutoni noneho hindura urabivuze nyuma ugashyiramo n'umwaka wavutsemo umwaka wavutsemo udashyizemo amatariki umwaka gusa umwaka gusa Mm. hari tuvuge izindi nimero eh, tuvuge umuntu wavutse ku itariki ya makumyabiri y'ukwezi kwa gatanu ibihumbi bibiri najya ngo ibihumbi reka reka tuvuge wujuje imyaka cumi n'umunani ku itariki ya makumyabiri y'ukwa gatanu igihumbi magana igihumbi magana cyenda na mirongo inani tuvuge agomba kuzuzamo igihumbi magana cyenda mirongo inani gusa yego ntabwo amatariki yashyiraho ntabwo amatariki yashyiramo aha radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda uko rero bareba noneho nimba waratomboye kuko iyo wagiye gutombora baguha nimero urayikoresha nibyo rero umutumirwa mukama diyos umuyobozi w'umuryango witwa divi blessed family amaze gusobanura kuri telefone dufite eric eric we wiriwe neza umurongo wawe umeze nabi pe gana ku ruhande hanyuma twumve
ndavuga ko ibyo neza Ah,
kugira ngo ubundi igihe kuzajya gusobanura ukuntu bigira ibindi kandi ndende kubera
Eric. Eric.
uratombora eric ntabwo tukumva neza
ndazikuza umuntu yagiye ibindi kandi kubera Mm.
bitumenya ukuntu umuntu abitangura hariho umuntu uri gusimbura ukuntu umuntu ntabwo uyu murongo umeze neza rwose yatomboye eric ntabwo umurongo wawe rwose umeze neza utubabarire ntabwo tukumva biratubabaje ariko ntabwo nta kundi urakoze cyane noneho duhamagare crispin crispin crispin vuga cyane wiriwe
Miriwe neza kamereni.
yego yego uri he crispin
Ni Kigali mu Rwanda.
yego ikibazo cyangwa igitekerezo
Yego turabashimiye tuje n'umutumirwa.
ye nawe nagusuhuze mukamama nawe musuhuze eh, namusubize cyane Crispin okay Mm.
Ikibazo nshaka kubaza aha
tombora iba rimwe mu mwaka.
yego iba rimwe mu mwaka
Ah, ikindi nshaka kubaza rero eh ese iyo barangije kugutombora numvise yuko bafasha abantu batombowe kugira ngo bagere muri amerika umuntu uzabakira babifasha mu- bafasha abantu mbese abarangije gutomborwa numvise umutima uvuga ko babafasha oya Ese ni iyo ukubagira inama ariko Inama- inama nazo ni ugufasha nibyo
aha yesi nibyo ndabyumva Ah,
Rwose ku muntu ubisobanukiwe nta bundi bufasha asaba ushobora kubyikorera wenyine nyuma yo gutomborwa
mukama mubwire
He, aho nakubwira ngo ab- abenshi bagiye babyi- babyifasha ah, bari mu ba- ma- bari mu amahirwe menshi ni uko ubikora utabizi kuko hari prosedire ndende uba ugomba gukurikiza nyuma yo gutomborwa ntabwo biba bigarukiye aho usanga rero abantu benshi bagenda bakora ama- amakosa ah, hanyuma bakabyuza nabi bi- bagera muri ambasade ugasanga babuze viza cyangwa se kubera ko nta makuru kuko usanga buri muntu umaze gutombora ntabwo benshi ariko bakurikira ngo basome bamenye ibi- ibikurikiraho ahubwo bahita bazinduka bajya kuri ambasade kandi ari n'abantu wenda bazakora interiviyu mu mwaka utaha rero icyo twe twa- twakemuye ni icyo kintu dufite rezilita zimaze kugaragara abe- a- nk'umwaka ushize cyangwa se uyu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda abari muri iyo famiri yacu nta muntu umwe urabura viza mu Mhm.
gihe usanga iyo bagiye muri ambasade bahurirayo n'abandi ugasanga umuntu atashye ari kurira ngo abuze viza bamubaza ugasanga nawe yaratsindiye green card ariko ba- ba- ugasanga ntabwo bari kumwe muri groupe rero icyo twakubwira ni uko kujya kubyikorera wabikora ariko akenshi amahirwe menshi arimo babikora nabi cyangwa se ba- ba- buzuza nabi ibikurikira byo guhuzagurika yego crispin wasobanukiwe yego nasobanuye murakoze ikibazo cya nyuma rero ye kagufiya Eh, nashaka kumenya aderese yabo umuntu ashaka kubiyambaza ko bamufasha aderese yabo yababona ese crispin m- nanjye nkwibarize nawe wagiye gukora tombora umwaka ushize
ntayo ndakora ariko nshobora kuyikora eh Eh, ye reka akubwire agusubize ariko rero noneho uhita utanga umurongo ukurikire kuri radiyo
yego ye urakoze
za merisi ye nuko eh, diyose we mubwire rero ako kabazo ka nyuma
Ah, ah, ndumva ari umuntu usobanutse yajya kuri facebook akareba ah, urubuga rwacu rurimo abantu bose yaba abatomboye n'abataratomboye n'abifuza gukina aho ngaho niho tugenda dukura abantu Ni- niyo aderese navuga kuko eh, urwo rubuga rwitwa ah, divi rotari rwanda iyo urusa- iyo urushatse muri facebook urarubona ugahita usaba kurujyamo tukakwapuruva hanyuma icyo gihe ubona iby'abantu bose iyo iyo ukinnye ugahi- ubu bakaguhitamo icyo gihe uhita wandika ati bantomboye mwashyira kuri rwa rubuga noneho rw'abatomboye kuko urubuga rwa whatsapp ntabwo turushyiramo umuntu utaratomboye kuko ntabwo yaza kureba ibyo abantu bari mu rugendo ah, barimo ariko urwo rwa facebook dushyiraho amakuru yose umuntu wese ikibazo akeneye turakimusubiza Ah, yaba yaratomboye yaba yifuza gukina yaba yarakinnye ntibicemo bose ntaho duhurira rufite abamambure benshi ah, uyu ni ukuvuga ngo aho ngaho niho namubwira yarebera niho yana- yanasanga kontakiti zacu nk'amazina yanjye anyandikiye ah, inibogisi akambwira ati yatomboye niho mpita noneho ntangira cyangwa se n'abandi ba adimini batangira kumufashiriza bagahita bamushyira muri urwo rubuga rwa bose noneho nicyo namusubiza yego iyi aderesi yanyu kuri facebook divi lottery ni mu ijambo rimwe rwanda rikaba ijambo rya kabiri ego mbese ni amagambo abiri divi lottery Eh, rwanda mhm. yes uhita ubibonamo ni gurupe ifite ikirangantego ah, ari ifite igisiga kiri imbere y'idarapo rya amerika ah, ni- niyo ngiyo uhita uyibona yego umuntu rero Mm.
agomba kubanza akinjira muri gurupe noneho niho mumugira inama y'ukuntu abikora yes ni aho ngaho tumubonera nawe nihatubonera ikindi Eh, nasobanurira abantu batumva mvuga gurupe cyangwa famiri ntabwo nta mafaranga isaba yaba inama yaba kukubwira uko bigenda nta mafaranga ni ubuntu nk'uko natwe tuba twaragira amahirwe tugatomborwa ku buntu tukagera aha ngaha ku buntu niko natwe dufasha abantu nta kiguzi hatazagira umubwira ngo ndi muri gurupe ya divi rotari cyangwa divi buresiti famiri ngo ngaho uzane ibihumbi mirongo itanu ntuzurize apurikasiyo isaba viza ntibibaho ndabibabwiye ntihazagire umuntu n'umwe utanga amafaranga mu- muri ino sisiteme cyangwa se muri iyi gahunda mu buryo bwo gushaka inforomasiyo
ubwo rero twongere tubisubiremo nk'uko ntabwo nibuka wari wabibajije mbere nta aderese mufite y'icyicaro i kigali cyangwa i bujumbura cyangwa ahandi mu rwanda no mu burundi ni kuri facebook niho horoshye muhurira
yego ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mukamadiyos ayobora umuryango divi blessed family ugira inama abantu mu bya tombola ya green card ni uruhushya rwo kuza gutura no gukora muri amerika kuri telefone dufite haroni aron wiriwe
iriwe uri hehe aron
ndi mu burundi mu burundi hehe
burundi ahantu mu ntara ya karusi yeee nuko
yego akabazo kawe cyangwa icyiyumviro
rero nari nzi akabazo Mhm.
ariko kenshi na kenshi ibintu byo kuri facebook dukunda kubikora rimwe rimwe ibimaca byo tuzi ugasanga turujuje eh, urupapuro cyangwa forumire baba bashyizeho Mm.
hanyuma rero nari nashatse kuba- kubaza ukuntu bo- boduha eh, aho duca kugira tubone ko twa- turimwo cyangwa bitakunze
Mhm.
ariko nkaca nsaba uwo uwo yarimo aradusigurira ukuntu yadusigurira bijya biharuro warabyibagiye hanyuma inge- ingene woca ubiko- ubigenza
ibihe biharuro bijya biharuro badusaba ubanza gushiramwo baba barakurungikiye imbere imbere uki- ukiyandika
Eh, ari kuvuga confirmation number cyangwa se ya Ah.
mibare baba baraguhaye iyo wayibagiwe Eh.
cyangwa warataye urupapuro Eh, ah, ya- uko bigenza Eh, niyo nyene Ah.
niyo nyene ndavuga noneho ni- aro nimba nkurikira neza nawe byakubayeho se
Ah?
byakubayeho wowe
oya nagomba kubaza ingene vyoca bigenda ntibirambaho ye ni amahirwe narengeje ngo byakubayeho nuko Oya.
M- mukama yabyumvise reka- rero reka ahita kwishyura
Mm.
mukama we
Eh, ni ikibazo cyoroshye ah, we- ashobora kuba anabarije n'abo byabaye kuko nko ku rubuga rwa facebook tubona babibazaho ko bazibagiwe Ah, ah, u- ubi- ubi- ugenda nyine nk'ugiye kwinjizamo ah, cyangwa se nk'ugiye gushyiramo n'ubundi ah, izo nimero kwa kundi twabivuze ah, kuri ya website ya divilotary.state.gov hanyuma iyo ugeze aho gushyira confirmation number hari aho uzishyiramo hari noneho na- n'akandi karinki cyangwa se ah, undi Ahandi murongo ukanda.
munsi uvuga Eh.
ngo forgot confirmation number ubaye waribagiwe confirmation number uko nicyo ubigenza.
bivuga Eh, aha ni ukuvuga ngo u- icyo gihe u- u- ugaklikaho cyangwa se ukagakandaho mu kirundi hanyuma- babyita gupyondaho eh, ukagapyondaho Eh, Eh, hanyuma bahita bakubaza amazina wakoresheje izina ryawe eh, mhm.
rya rya last name cyangwa se no na preno ariyo eh, first name hanyuma na na matariki wakoresheje ugomba kuyibuka hanyuma na email Mhm.
ibyo bintu ibyo imeyire bintu yawe bi- ku giti cyawe eh, email ku giti cyawe Mm.
hanyuma ugashyiramo imibare baba baguhaye munsi nyine ni imibare ariko ihindagurika bitewe ni- ni- na na sisiteme hanyuma ugakanda sabumiti cyangwa se ukohereza icyo gihe bahita bazikugarura iyo wabishyizemo neza nk'uko babigusabye bahita bazikugarurira ukazibona hanyuma ugahita uzandika ahantu cyangwa ukazifotora ubundi ukajya ugasubira inyuma eh, u- ukazuzuza ni ni ibintu byoroshye rwose ibyo byo ntabwo ari ikibazo keretse Mhm.
ubaye waribagiwe n'amazina wakoresheje cyangwa amatariki y'amavuko wakoresheje icyo gihe nta bundi buryo bwo kubibona Ah, ubwo rero noneho wagira inama abantu dore uko nabyujujemo reka mbyandike noneho mu kwezi kwa gatanu ninjya kureba ko natomboye mbe mbifite ku ru- ku rukaratasi cyane urabyandika ukabifotora ukanabyohereza no kuri imeri kuko barakubwira ngo urabishaka kubyohereza kuri imeri ukabyohereza kuri imeri yawe kameme umuntu wese ujya kugira bino bintu agomba kuba afite imeri ukabika kuri imeri icyo gihe iyo mu kwa gatanu hageze igiherezo ritazisohokera usura kuri ya imeri cyangwa ahantu wagize ukabizana ni ibintu bya ngombwa ugomba kuha agaciro Mhm.
Ah. Yeah.
I- ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda divi lottery itanga green card niyo tuganiraho ubu rero ni igihe cyo kureba nimba mwaratomboye aba- abakoze tombora mu mwaka ushize mu kwa cumi mu kwa cumi na kumwe nimugende rero bizakomeza byaratangiye ku itariki ya karindwi y'uku kwezi kwa gatanu bizakomeza kugera kuri mirongo itatu y'ukwa cyenda ibihumbi bibiri na makumyabiri kuri telefone dufite faustin faustin wiriwe neza
mwiriwe uri he faustin
Eh, ndi mu rwanda mu karere ka kirehe mu ntara y'uburasirazuba Mhm.
Mm.
komeza
yewe Mm.
icyo ngicyo nyine na nta ki- nta bintu byinshi njye narifite nabivugaho Mm.
yewe icyo nasha- icyo nasabagaho ko mwabibonye muruza kuri mire ya fesibuke nasaba kuhabera ambasaderi
Eh, w'ijwi ry'amerika Eh, yewe ubutumwa bwawe ndabwakira ndabugeza aho bugomba kugera
eh, hanyuma ubwo ngubwo ababishinzwe abatware bacu bazagusubiza urakoze
yego namwe murakoze ye ijwi ry'amerika noneho duhamagare frederic frederic we
tomasi kamirindi wiriwe neza mwiriwe neza iminsi myinshi
yego iminsi myinshi nari ndagukumbuye ye uri bujumbura
yego ndi bujumbura mu gisagara cya bujumbura ni ukugira ngo umutumire amenye aho uri komeza bandanya Eh, nagomba jewe mbaze uwo mutumire ti none nka twebwe abantu batize turashobora ku kuja mu iryo tombora ukubera urumva je nashaka nanje ko yuko noraba ukungene nogirirwa amahirwe yo ku ja mu iyo tombora kugira ndabe ukungene noja mu ivyo bihugu vya rutura kugira ishobore ku ishikiriza imigambi y'urwaruka rutashoboye kugirirwa amahirwe yo kwiga muri ibi bihugu vyo muri afurika urumva n'ibibazo bihura ndashaka nanjye ko nogirirwa amahirwe yo kuza hiyo muri amerika urumva nkashobora gusigura urumva ibibazo twe duhura nabyo nka twebwe turi mu mashyirahamwe y'abantu bato bato tutashoboye kwiga hanyuma kandi kagira niko kabiri buretse buretse abo- gatoya baba ba- bagira imigambi bakajya hiyo muri amerika baba bagirirwa amahirwe bakajya hiyo muri amerika Ah, abo baba boba bashobora ku- kwita kwitaho twebwe abantu boba bafise umugambi wo kuzashobora kwitaho twebwe abantu urumva bato bato tuda ijwi ryacu ritagera kure kuko urumva turafise ibintu byinshi twoshobora gukora mbere washaka hamwe hamwe tukiyungunganya tugakora utwo- iyo migambi mugabo tukabura abantu bashobora kudufata mu mugongo kugira natwe dutere imbere kandi Mm.
urumva iyo hadutse urumva intureka urumva yamihitana twebwe tutize nitwe urumva twamandukogwako rero nashaka yuko no i- i- hamwe yonyine ushobora kubaho kantu mm, nkaguma ku murongo urumva namubaza n'utundi nkabamukoza hamwe nkubita ku murongo urumva akabanza akayishura kuri ako yuko abantu batize urumva yuko boshobora Yego.
kugirirwa amahirwe yo- yo gutombora re- reka reka ndabandanye ndamubaza re- hinga nanjye mbanze nkwibariza gatoya wewe ufite amashuri angana gute
jesise amashuri atarenga atanu pirimeri
mukama uyu frederic ashobora gukora tombora afite ayo mashuri gutyo
oya ntabwo yakora tombora kuko ah, bimwe muri mu mu bisabwa ni uko ugomba kuba wararangije amashuri yisumbuye segonderi tombora eh, ya segonderi warayitsinze ufite diplome yawe cyangwa se impa- impamyabumenyi Eh, Eh, frederic yego sabwe
ntabwo rero nyine kube ntabwo ari umutumire ariko ukubuza kujya muri tombora ahubwo ni amategeko yayo udafite segonderi ntabwo ushobora kuyijyamo ntabwo ushobora kujya muri iyo tombora
basi nashaka gusaba abasoro bashobora kuja muri iyo tombora bamaze kugera muri ivyo bihugu bazaze barashikiri bazaze baribuka twebwe abantu bato bato tutashoboye kwiga kuko duhura n'ibibazo vyinshi tukabura abantu badufata mu mugongo haba n'aya ma ONG yavuye iyo hanze ntashobora kutwumva ngo adufate mu mugongo nabo bafata mu mugongo baba ari rwagwaruka ruba ruri muri ya migambwe iba yegamiye ubutegetsi mugabo twebwe urumva tutashoboye kwiga urumva ngo amajwi yacu agere kure ituwe nk'umuntu n'umwe yigera adushyigikira kandi natwe dufite ikintu kinini tumaze mu gihugu kandi icyatumye tutiga si twe twabyiteye twabiteye urumva n'ingwano ya izi ntureka zaba ziba muri iki gihugu cyacu cy'uburundi murakoze Eh.
imana ibahezagi frederic nawe urakoze yego me.
none se mukama abantu baje muri amerika nanjye ndimo Ubu- uko batubaza buri gihe ngo twite ku bantu batize twite ku rwaruka turabikora cyangwa ntabwo tubikora
rero icyo ni ikibazo nk'uko nawe yarabivuze ah, Eh.
yisabira ubuvugizi icyo ni ikibazo kigaruka ku ku ireme muntu rya muntu ni ukuvuga ngo abantu baje muri amerika akenshi nyine niyo mpamvu iyi tombora yabayeho nabo baba baje gukora ubuzima ni ukuvuga ngo usanzwe ufite amamiliyoni n'amamiliyoni mu rwanda n'ubundi usanzwe ujya mu burayi ugira iki nta mpamvu yatuma uza hano muri amerika waba ufite usanga rero n'abantu baza aha ngaha nabo ni ababa baje kugira ngo bakore sitire cyangwa bakore ahazaza habo bakore bige ni ukuvuga ngo rero akenshi navuga ngo mu myaka ya mbere buri muntu wese aba ari gushaka kugera kuri izo nzozi nawe yifuje igikurikiraho rero yaba muri iyo myaka cyangwa nyuma yaho umutima we wa muntu niwe umubwire se hari abandi gifite gufasha hari abandi bakeneye ubufasha bwanjye arabanza ubwo agahera ku muryango we agahera kuri murumuna we agahera kuri mushiki we utarangije kwiga akamusubiza mu ishuri n'ibyo bintu ibyo ari byose rero navuga ngo uza akibagirwa aho yavuye ibyo biterwa n'ireme muntu rya muntu uko ateye n'umutimanama we kuri ngewe navuga ngo igicumbi ni iwacu cyangwa se aho nkomoka ngomba kumenya yuko nabo bagera nk'aho nageze nkanabafasha no gukora iyo tombora nicyo kintu cya mbere nababwira kuko iyo umuntu ambwiye ati genda naza gute muri amerika wanshakira viza iyi n'iyi n'iyi mbonereho wihangane mfate utunota duke mbonereho no kubwira abantu baba barageze hano muri amerika bakaba bashuka abandi ngo reka nkushakire ibyangombwa ibi n'ibi ngibi nk'amafaranga ntibazabikore iyo ni forode ahubwo icyo nababwira ujye ubabwira nabo bakine bagerageze umwaka ku wundi nabo bazaze nk'uko waje kuri no girini kadi kuko nibwo buryo buryo bwiza navuga bwo kuza muri amerika ukabaho neza bose icyo nabafasha yaba uburyo finansiyeri wabafasha cyangwa se ukanafasha kwa purayinga nabo bagatomborwa hanyuma bakaba bagera nabo bakagera ku nzozi zabo ukabagira inama rwose hanyuma ababa bakuze batarize cyane iki ukabafasha mu buryo bushoboka bitewe nawe n'ubushobozi bwawe nawe ntabwo wajya gufasha aho udashoboye
n'ubundi ntawe utanga icyo adafite hari akantu wari uvuze iyo umuntu atomboye rimwe agiye gukora tombora rimwe noneho ntibamuhitemo hari abahita bacika intege wabagiriye ihe nama
nabagira inama yo kutarambirwa urugero kuri ngewe napurayinze cyangwa se nagerageje aya mahirwe inshuro zirenga esheshatu ku nshuro ya karindwi nibwo natombowe wabyumva se watangiye ryari natangiye ntanarangiza segonderi ariko niyumvisha yuko ndamutse ntombowe umwaka utaha naba narangije n'iyo diporome naba narayibonye numva niba naratangiye kwa purayinga mu bihumbi bibiri na karindwi nkakomeza nkakomeza nkakomeza imyaka irindwi igashira ni ukuvuga ngo ni ukutagivinga cyangwa ni ukutarambirwa rero nubona udatomboye uyu mwaka uzongere nta mafaranga bitanga kujya kuri webusayiti ukuzuza ubundi ukite ugategereza hari ababikora rimwe bagahita batomborwa hari n'ababikora inshuro zirenga eshatu mukomeze rero
ye ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ibirebana na tombora ya girini kadi girini kadi hari abantu bashobora gukeka hari ko ari icyatsi kibisi gusa reka twivugire ko ari uruhushya ruha amahirwe abantu kuza kuba hano muri amerika bakahakora bagatura ntabwo baba bari muri ba bandi baza by'amagendu baza mu bya forode mu gifaransa bita sans papier mu cyongereza bita irigoru ntabwo bari muri abo ngabo abo ngabo baza gutyo
ntabwo barimo rwose ni uburenganzira busesuye butuma ubona uburenganzira nk'ubw'umwenegihugu wa amerika afite n'inshingano birumvikana iyo ufite akazi urasora ibintu nk'ibyo cyane rwose kuri telefone dufite venuste venuste we wiriwe neza venuste we
twiriwe uri he venuste
turi bujumbura mu burundi wowe nande niko bandanya ndakumva ye yego
yego turi kubumva yewe ufite igitekerezo cyangwa se icyiyumviro Na- nanjye ngo- nako ikibazo
Ah, ikibazo sino kibura aba bantu ahantu twagiye kwakiririza impapuro turondera gukina muri iyo tombora Mm.
Mm, baratubwiye ngo bazoduhamagara mugabo turi ko turumviriza ah, twarabonye ko amatarike ah, eh, yanditse ku mpapuro dufise ya- yageze ariko ntibaraduhamagara gushika n'ubu ushobora gukina iyo tombora eh, uri ahantu mu kure mu misozi hanyuma rero ukaba urindiriye ko baguhamagara bande aho Rero wabikoreye
aho twakinye aho twakinye aho twarongeye ziriya mpapuro baduha aha
hari impapuro tuba dufise baratwandika bakaduha impapuro tukazigumya uri kuvuga muri siberi kafe wabikoreyemo
yego Aha.
hanyuma bakatubwira ngo bazoduhamagara eh
Eh, kugeza ubu ntibaraduhamagara eh, ushobora kuba ahantu hatari interinete kumbure ngo uje kubyirabira
erega venuste na- na- na- yego umutumirwa nawe araza kukwibwira wowe kuki utagerageza Yego.
ukikorera ibintu bikureba ukajya kwirebera ubwawe ugategereza ko abandi ari bo bakurebera
bo ngira ngo kwari ukuturesha bakiduhamagara niko batubwira mu gisagara cya bujumbura ahantu hose baba badutegereye bakatubwira ngo bazobidukorera bazogerageza kuturabira mbere i- ibishoboka byose bazobidukorera niko batubarira kandi bakatubwira ngo nitubahe ibihumbi bitanu twaranayarisha ayo mafaranga
ayo ngayo ndibwira Barabariye.
ayo ngayo ndibwira yuko ariko ari kwa kundi nyine umuntu aba akoresheje muri siberi kafe ntabwo ari ayo gu- gutanga muri muri loteri
bo eh yego ayo ntaco bitwaye mugabo nimba by'ukuri bariko barakorana na leta zunze ubumwe za amerika yemerera itwemerera kuzoba muri ico gihugu duciye muri green card bo- bo bidukurikiranira nk'uko baba barabitwemereye
ntabwo bakorana muvande ntabwo bakorana ni bizinesi baba barimo
venise wabyumvise Ah, wabyumvise ni bizinesi baba barimo baba bagira ngo barebe gusa nyine baba bagira ngo barebe niba ba- baza- ba- ba- babuzuriza mukazatomborwa hanyuma nyuma waba waratomboye ukaba wabongera andi mafaranga nyine yo kugira ngo bakuzurize n'ibindi gusa ibi ni ibintu umuntu wakwikorera ku giti cyiwe ahubwo wowe wazahamagara ukababwira ibyo naba- ibyo nabahaye ngo munyuzurize nanatomboye cyangwa sinatomboye hanyuma rero Yego.
ubundi ukabireka gusa abo ngabo bo ntabwo bakorana na guverinoma ya amerika ni ababa bagira ngo nyine ba- ba- bafashe abantu kubona ayo mahirwe ariko nabo bari muri bizinesi
venise cyane venise nunganiye umutumire mukama diyose
yego leta zunze ubumwe za amerika ntabwo ikorana n'abari bo bose muri ibi bintu leta zunze ubumwe za amerika yifungura urubuga Mhm.
urubuga rwa interineti ni yego wazi tatu akadomo divi lottery akadomo state akadomo gov akadomo n'akaburungu ubundi cyane.
wowe niho wigira wowe ku giti cyawe se cyangwa umuntu ugufasha
yego ukuzuzaho ibi- ibi- ukuzuzaho ibyo ibyo bagusaba kuri urwo rubuga yego ni aho ngaho leta Yego.
zunze ubumwe za amerika irangiriza ibyayo nta siberi kafe bakorana nta muntu bakorana nta leta bakorana aha niyo webusayite gusa iguha yego yego urabyumva noneho iyo ugiye muri Ndabyumva.
siberi kafe icyo gihe siberi kafe Yego.
iyo uyikoresheje ugomba kwishyura
yego ariko wifitiye interinete yawe cyangwa se umuntu w'inshuti agufashije Mm.
icyo gihe nta mafaranga bigusaba Mm.
kuri uru rubuga nta mafaranga bagusaba kwishyuraho
murakoze cyane ye mukama hari akandi wamwongeraho mbere y'uko tumu- tumwambura umurongo
Eh, ibyo umubwiye byose niko niko kuri niko kuri rwose ye ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda venise turakoze yego noneho duhamagare eduard eduard we eduard
yego yego wiriwe
wiriranywe amahoro yego yego nawe ni amahoro se Mm. nanjye ndi amahoro ndashimira imana y'u rwanda cyane
nuko nuko uri mu rwanda ari ubwo ngubwo ndakumva neza Eh, ndi mu rwanda ku kicukiro mu mujyi wa kigali mu mujyi wa kigali niyo mpamvu minsi mvuga ngo ndashima imana y'u rwanda yampaye kubaho yego nuko gusha ku ngingo rero
Eh, ngushije ku ngingo rero eh, reka mbere na mbere mbashimire ko mwampamagaye mu kiganiro kugira ngo ntangeho igitekerezo nuko nuko ku ijwi rya amerika ikindi nanone eh, nshimira amerika yo yashyizeho amahirwe yo kugira ngo abatuye isi babashe kwibona muri amerika kandi binyuze muri tombora iriya tombora eh, yewe nabonye ari nziza ku mpamvu ya mbere ngiye gusobanura ko hari umuvandimwe wa hafi wo mu muryango wakoze iyo tombora ya green card Eh, njyewe naranamusekaga ndavuga nti ariko wowe Uri urajya gukina.
muri ibi ngibi Eh?
uri gukina uri guta igihe Eh, namusekaga buri mwanya mu- ambwira ngo ryagiye kujya muri siberi asaba amafaranga yo kujya muri siberi amuha ndavuga nti ibyo ari byo byose wowe genda nushaka ubwo uba ugiye no kwandikirana n'inshuti zawe ko akaza ambwira ati ariko hari ibyo nuzuza hari fomu bampaye hari ibindi bisabwa bugacya akajyayo agasubirayo yewe naranabirambiwe ndamubwira nti burya rero ibi bintu burimo nta kigenda ntuzongere no kunsaba andi mafaranga mu gihe mu rero magambo ibyo make nabivugaga, eduard mu magambo make nawe wara- wa- wagendaga ukuzuza hanyuma uza kurambirwa
ntabwo ari yewe ahubwo ndakubwira ko ari umwana wa bugufi muri famiye nafashaga kugira ngo agende yuzuze Eh, wowe bitakureba ari ukumufasha gusa Byari Eh, komeza ukumufasha gusa jyana amafaranga ntacyo cyangwa Eh.
wiganire n'inshuti zawe aha Ni- nkimara kubirambirwa rero mvuze ngo byihorere ntuzanabisubiremo Mhm.
nibwo ba- ba- bamutomboye he bamutomboye mu muhe mwaka
Ah, ngira ngo amaze imyaka itatu muri amerika yaranahageze Eh, yageze muri amerika ku- ahubwo akigerayo yarambwiye ati buriya reka nkwereke jya kuri western union nkoherereje amadolari magana abiri urumva iki kintu aha anyohereza amadolari magana abiri Eh.
arambwira ati buriya na dipanse zose nubwo nabaga mu rugo nubwo wamfashaga nguhaye amadolari magana abiri nta nubwo muri ayo madolari magana abiri agezemo na kimwe cya kangahe cyayo namuhaye kuko nibaza ko amafaranga namuhaye akoresha muri interineti Mm.
bijya kugera mu mafaranga ibihumbi cumi na kimwe gusa Mhm.
wowe ufata amadolari magana abiri kuri ubu ngubu ni hafi ibihumbi ijana na mirongo ijana na mirongo itandatu hafi ibihumbi ijana na mirongo itandatu Eh, ubwo ariko ntiyarayampaye yaranyishyuye ahubwo yarambwira ati genda nawe wisengerera agacupa kuko wambereye umubyeyi mwiza umfasha kugira ngo ngo nitombora ya green card iki kintu rero cyaranejeje eh, gituma nibaza harya kugira ngo abantu bashobore gutombora ari benshi bigenda gute kuko ibyo ari byo byose abantu bifuza kuba muri amerika igihe bifuza kuba muri amerika ni ukubera ko bashobora kubona ubuzima bwiza cyane cyane nk'umuntu uje yatombowe agiye kuba ahantu heza agiye kuba ahantu bamuteguriye agiye gukomeza amashuri ye ndetse bakanamworohereza kubona imirimo E, ni gute bashobora guhitamo abantu benshi icyo ni ikibazo kimwe
Eh, eduard Yes.
mbere y'uko mutumirwa a- agusubiza utuntu wabajije Mm.
nagira ngo tubanze twibutse abateze amatwi ijwi rya amerika ko buri gihugu kiba gifite abantu bagera ku bihumbi mirongo itanu
Mm.
ariko ntabwo ari ukuvuga ko babatoranya umwaka umwe rukumbi ngo dore u rwanda turuhaye abantu ibihumbi mirongo itanu ntibaze Ah?
Mm.
ariko ni ukuvuga mbese mu magambo make wowe eh, shakisha amahirwe yawe u rwanda ruracyari mu bihugu bitaruzuza abaturage babyo bimukiye muri amerika ibihumbi mirongo itanu
Mm.
urabyumva ndakwikiye neza abujuje cyangwa mbese abagejeje ku bihumbi mirongo itanu icyo gihe bo ntabwo iyi tombora ibareba umutumirwa yatanze urugero rwo muri afurika igihugu cya nigeria
Mm.
voilà ni uko bimeze urakoze yego nawe urakoze ubwo ndategereje igisubizo yereka ahita gusubiza turiya tuntu tw'ukuntu abageze ino ngo baba bahari ibyo babateguriye mukama umwanya ni uwawe
Eh, ah, reka reka ngire icyo mvugaho ah, ara- arakoze neza gushimira iyi leta nanjye ndayishimira aya mahirwe iba yahaye abantu iyo bageze aha ngaha numva ko bakora ubuzima bwiza iyo bitwaye neza ntibajye mu biyobyabwenge ariko ni ukuvuga ngo iyo bakoze neza bibagira umumaro rero ni ikintu cyo kwishimira ikindi namubwira ni uko uburyo abantu batomborwa ari benshi byose ni sisiteme ibikora ntabwo ari ibintu umuntu agiraho uburenganzira ariko mu rwanda mu rwanda bimaze kumenyekana abantu bapurayinze ari ibihumbi mirongo ine na bine nubwo batoranywamo ari bakeya umwaka ushize bapurayinze ari ibihumbi mirongo ine na bine urumva yuko bamaze kubimenya ibihumbi mirongo ine na bine by'abantu ni abantu benshi baturanyijemo abagera kuri magana atandatu ni ukuvuga ngo nabo ni abantu benshi nubwo ababona viza baba bakeya kubera ababa batabikurikiranye ahubwo navuga ngo uwabikinnye wese ajya abikurikirana neza kuko abatabikurikirana ntibanamenya yuko batombowe hanyuma thomas kamirindi nagira nko iminota nk'itatu ndabona amasaha yagiye ngira mesaje ngira abantu babaye batomboye kuko nta n'umwe wahamagaye yego ubwo ngubwo ariko nagira ngo nanjye nkwisegureho iyo minota itatu ndayiguhaye uhite udusoreza ikiganiro didiye na eliyezeri bategereje kuri telefone reka mbisegureho mbima ijambo rwose igihe kiragiye noneho ubwo giye ku giti cyanjye mbemereye ko uko ari babiri twivuganira ku giti cyanjye bakanyibareza ibibazo byose bashaka kuri divi lotiri didiye na eliyezeri mu mbabarire mbasezereho turivuganira kuri telefone fata uri kumfasha nimero zanyu yazibitse neza ndabihamagarira didiye eliyezeri ndabihamagarira murakoze noneho rero babankurire ku murongo mukama guhita ukomerezaho dusoza ikiganiro reka ngere mesaje abantu mwese mwatombowe nsuhuje aba divi membazi cyangwa divi besiti famili membazi nagira ngo mbabwire ikintu gikurikiyeho ni uko mushaka pasiporo mugashaka na masite donesanse yanyu kugira muri iyi fomu yitwa diyesi tu sikisiti ituma muzabona viza cyangwa se yo gusaba viza rero ibyo bintu mubyiteho mushake n'izo aderesi z'umuntu uri hano muri amerika kugira ngo nazo zabafashe kuzuza hanyuma ikindi nababwira muri uru rugendo ntimugire akazi akazi kanyu ntimugahagarike mukomeze mukore mwibwire ko mwageze muri amerika mukomeze mukore mushake amafaranga kuko muzakenera muri iyi porosedire muzakenera menshi kuko iyi leta iguhereza ibyangombwa byo kuba aha ngaha n'uburenganzira bwo gukora no kubaho byemewe n'amategeko ariko ntabwo igushakira inzu ngo igushakire ibyo kurya oya ntabwo uba uje kuba umutwaro wayo rero nababwira ngo muzakena amafaranga n'uwibwiraga yuko bagufasha ibyo bintu byose nagira mbabwire ko ntabwo ariko bimeze mwebwe mukore mushake amafaranga mushake ibyo byangombwa mbabwiye by'ibanze pasiporo akite donesanse na aderesi z'umuntu hanyuma mwuzuze iyo fomu yitwa diyesi desasi wasanze cyangwa diyesi tu sikisiti hanyuma mutegereze igihe bazabohereza apoyitimenti leta yo kujya gukora interiviyu niyo mesaje nagenera abantu mwabaye selegitedi muri kwibaza ngo ni iki gikurikiyeho ni icyo ngicyo hanyuma ntihazagire undi muntu ubashuka ngo mukore nk'amamariyaje cyangwa se ibindi bintu bituma baporofita iyo viza ugiye kubona muzagume uko mwari mumeze uwari ufite gahunda yo gukora ubukwe azabukora ariko ntihazagire umukoresha kugira ngo amujyane muri amerika kuko ibyo ni forode byazatuma ubura viza murakoze cyane urakoze kamirindi kubura uyu mwanya wampaye imana iguha umugisha tuzasubira umwaka utaha
ntabwo tuzasubira umwaka utaha ahubwo tuzasubira mu kwa cumi bagiye kongera gufungura yego tuzongera hanyuma nyine muri ayo mafaranga bakoresha bakenera n'ayo gukora ibizami byo kwa muganga yego bakenera yo kwishyura viza bagakenera yo kwishyura ibizamini byo kwa muganga bagakenera n'ay'itike y'indege izabageza ngaho ni ayo mafaranga bazakenera muri iyi porosedire hanyuma inshuti z'ijwi rya amerika mbibutse yuko ibya viza yo kwimukira muri amerika ku banyarwanda bikorerwa i kigali kuri ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika ku barundi bikorerwa i Nairobi. n'ibyo bizame byo kwa muganga ndibwira ko ariho babikora ariko ku banyarwanda byo byose bikorerwa i kigali mukama ndagushimiye cyane
murakoze cyane mukamenya umunsi mwiza rero ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti mwese uko mungana namwe ndabashimiye cyane byimazeyo mukomeze mugubwe neza na porogaramu za radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama
abakomeje kutwumva ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira